muri ubu radiyo ijwi ry'amerika ni saa kumi n'imwe n'igice mu burundi no mu rwanda ijwi ry'amerika ritanga ibiganiro byaryo by'igitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi mwaramutse neza muri kumwe na thomas kamirindi uyu munsi ni ku cyumweru mu kanya gato turatangirira ku makuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo nyuma yaho turabagezaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda kirageza saa kumi n'ebyiri guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe ku cyumweru murakurikira ikiganiro dusangira ijambo mbere y'ibyo byose rero ijwi ry'amerika rirabagezaho amakuru y'ingenzi avugwa muri iki gitondo
mwaramutse abateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika aho muri hose rosine munezero njyenge kwashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi umushyikirangagi wa leta ya leta zunze ubumwe za amerika john kerry yakeje igihugu cya gambia ku ntambwe icyo gihugu cyakoze mu gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu biciye mu nzira ya demokarasi kerry yongeye arakeza adama baro yatowe mu kibanza cy'umukuru w'igihugu muri ayo matora yabaye ku munsi wa kane baro yatsinze yaya jamel yari amaze imyaka mirongo ibiri n'ibiri ayoboye igihugu cya gambia adama baro afise imyaka mirongo itanu n'umwe akaba yaserukiye urunani rw'imigambwe ishika kuri ndwi isanzwe itavuga rumwe na leta yaya jamel yahora arongoye gambia yari yagiye ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane yari amaze gutahukana intsinzi inshuro zine amatora bivugwa ko atabwigenge bwayaranzwemo kandi ko yaranzwe n'ibwirizwa shingiro ryari ryahinduwe mu bihumbi bibiri na kabiri rikuraho ibiringo by'umukuru w'igihugu jamel kaba yari yarigeze gutangaza ko ashobora kuzotwara igihugu cya gambia imyaka igihumbi imigwi y'abaharanira agati na muntu yagiriza yaya jamel ko yataye mu mvuto akongera akica batavuga rumwe nawe hamwe n'abamenyeshamakuru ishyirahamwe riharanira agati na muntu amnisiteri interinasiyonari ryatangaje kuri uyu wa gatanu kuri uyu wa gatanu ko leta nshasha ya gambia ifise igikorwa cyo kubanza gutunganya agati na muntu mu kurekura abapfungiwe bya politike no gukuraho amategeko ahohotera agati na muntu igisirikare cya somaliya kiri mu karere ka puntland cyatangaje ko kuri uyu wa gatandatu cyatanye mu mitwe n'abagwanyi ba leta ya kisilamu mu burengero bw'igisara cya kandara inyuma yaho igisirikare cya leta ya somaliya kiguye mu mitego ya mine muri ako karere nk'uko byemezwa n'uburongo akarere ka puntland yusuf mohamed dedo abo basirikare barashwe bariko bategura imitego ya mine icyo gitero cyahitanye abagwanyi ba leta ya kisilamu bashika kuri ndwi congera gikomeretsa abasirikare batatu icyo gitero kibaye mu gihe abagwanyi ba leta ya kisilamu bari bateye igisagara cya kandara itariki ya mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kw'icumi aho bigarura icyo gisagara batarinze kugwana bongera bahashinga n'ibendera ryabo yusuf mohamed dedo arongoye akarere ka puntland amenyesha ko umugambi bafise ari uwo gutuza abagwanyi ba leta ya kisilamu muri icyo gisagara yamara dedo avuga ko batazi igitigiri cy'abo bagwanyi uko bangana ariko kandi ko bafise ibigwanisho bikomeye dedo akavuga ko igisirikare cya leta kibandanya gukurikirana abo bagwanyi aho baba bari hose mu myimenyerezo yabo donald trump aheruka gutorwa ngo arongore leta zunze ubumwe za amerika yagiranye ikiganiro ku telefone na tai ing wen aramutswe igihugu cya taiwan ikiganiro baganiriyemo ibijyanye n'uruhara rwa amerika mu gufasha icyo gihugu umushyikiranganje ajejwe imigenderanire w'ubushinwa n'ayandi makungu amenyesha ko icyo kiganiro ataco kizohindura mu migenderanire ubushinwa bufitaniye na amerika mwamenya ko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda leta zunze ubumwe za amerika yari yarahagaritse imigenderanire n'igihugu cya taiwan abanyepolitike batandukanye bakaba bashimye umwonano wa trump na perezida wen wa taiwan tom cotton umukenguzamateka w'umurepublikani aserukira leta ya arkansas amenyesha ko imigenderanire ya amerika na taiwan ishingiye ku itegeko rigenga imigenderanire y'igihugu cya taiwan ariyo ariyo rihuza ariryo rihuza ivyo bihugu uko ari bibiri kandi ko risaba amerika gushikira demokarasi muri taiwan mwamenya kandi ko ubushinwa buvuga ko ari bwo bufise uburenganzira ku gihugu cya taiwan kuva habaye intambara y'abanyagihugu mu bushinwa mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ine bukaba kandi bwarahakaniye abajejwe imigenderanire nabwo bashika ku ijana na mirongo irindwi harimo na amerika gukorana na Taiwan yamara Amerika ikaba yagumye imigen yagumanye imigenderanire na Taiwan mu buryo butari ku mugaragaro kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda aho itanguriye gukorana n'ubushinwa bwari butanguye gukomera mu butunzi ibisigara by'uwahoze atwara Cuba Fidel Castro byaraye bishitse mu gisagara ca Santiago de Cuba bitekanijwe ko ari muri ico gisagara habera amaziko igisagara Fidel Castro yatanguriyemo igikorwa cyo kwikura gahotora mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itanu na gatatu ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu hatunganijwe igiteramo hari hatunganijwe igiteramo mu bari bacitabiriye harimo perezida Nicolas Maduro wa Venezuela n'umukinyi rurangiranwa w'umupira w'amaguru Diego Maradona kuri uyu w'Imana bitekanije ko haba amaziko abategetsi batari bake bakaba bitezwe muri ivyo birori byo gushingura Fidel Castro Raul Castro murumuna wa Fidel Castro afise imyaka 85 niwe agiye kubandanya kurongora igihugu ca Cuba akaba yaratangaje ko azotanga imihoho mu mwaka w'igihumbi mu mwaka w'ibihumbi 2018 Yamara Alan Gross umunyamerika akorera ikigo mpuzamakungu kijejwe iterambere yari yagizwe imbohe muri Cuba mu kiringo cy'imyaka itanu amenyesha ko ari hamwe abanyagihugu ba Cuba badahinduye ibintu atakizohinduka muri ico gihugu Gross amenyesha kandi ko abanyagihugu ba Cuba bavuga ko bipfuza kugirana ibiganiro na leta yabo Userukira igihugu ca Afghanistan mwishira hamwe OTAN General John Nicholson amenyesha ko imfashanyo umugwi w'abatalibani baronswa n'ibihugu bya Pakistan uburusiya hamwe na Iran bitorohereza na gato akigora amakungu akora kugira ngo ico gihugu casindikajwe n'intambara gishobore gusubira hamwe
ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri uyu mwanya noneho tubagezeho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda abafite indangaminsi hafi yabo izi zitwa karindari mu ndimi z'amahanga uyu munsi ni tariki ya kane ukuboza gusa kuwa kane w'icyumweru turi busoze uyu munsi ubwo ni mu minsi itatu ishize ahari ku itariki ya mbere aho buri mwaka bari umunsi mpuzamahanga wo kurwanya icyorezo cya sida mu kiganiro ntabwo tujya kuganira kuri uwo munsi nyirizina ahubwo turibanda ku kugira icyizere cyo gukomeza kubaho ku babana n'ubwandu bwa virusi itera sida atwibaza tuti ese gukura amaboko mu mifuka ugakora byakongera icyizere cyo kubaho umuntu ubana n'ubwandu hussein ndagusuhuje ndakwikirije kirispe kandi nizeye ko abakunzi bacu bakomeje kugubwa neza bityo tubahaye ikaze muri iki kiganiro ikiganiro cyatambutse mu cyumweru gishize twaganirije abakunzi bacu ku kubana n'ibikomere bityo reka ubutumwa abakunzi bacu badusangije aribwo butubimburira iki kiganiro ikiganiro ejo mugikurikira buri ku cyumweru isaa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu mu rukerera saa mbiri n'iminota itanu za mu gitondo ndetse na saa kumi n'imwe n'iminota itanu z'umugoroba tubahaye ikaze bakunzi b'ikiganiro ejo muri uyu mwanya twahariye ubutumwa bw'abatwandikiye ku biganiro byacu byahise ubutumwa tugiye kubagezaho ni ubwavuye mu kiganiro ejo cyatambutse mu cyumweru gishize aho cyavugaga ku buryo bwo kubana n'ibikomere Uwiringiyimana jean claude arirongi ati ntibikwiye guheranwa n'ibikomere nubwo bitoroshye kubivamo kuko byangiza ejo hazaza h'umuntu niyongira samuel uri ku kamonyi ati ikiganiro ejo turagikunda aha mu murenge wa nyamiyaga turabashimiye cyane samuel dukomereje ubutumwa ku bwa abubakar uri kayonza ati kizima burya ni ukwitandukanye n'ikibi kuko cyo kitibagirana naho jacqueline abera watwandikiye anyuze ku rukuta rwacu rwa facebook ejo youth echo ati yego birashoboka kubana n'ibikomere icyangombwa ni ukubyakira ukita ku gutera intambwe kugira ngo uwabiguteye atazanezezwa n'uko aho yashakaga kuguma ariho ukiri Etienne Nizi yaremye we ati kubana n'ibikomere n'ibishoboka ati igishoboka ahubwo ni uguhangana nabyo ubyomora naho kubana nabyo ni nko kwambara inkweto ku mufunzo reka ibitekerezo mwatwandikiye uyu munsi tubisoreze ku butumwa bwa Blaise Pascal ati rwose birashoboka kubana n'ibikomere gusa bisaba kwiremamo icyizere hanyuma kandi ukanababarira uwaguteye ibikomere ikindi kandi ni ukwiremamo icyizere cy'ejo hazaza heza reka nshimire byimazeyo mwe mwese mudahwema kuduhamagara cyangwa kutwandikira muduha ibitekerezo n'inyunganizi ku biganiro tubagezaho murakoze cyane kandi mugire ibihe byiza
ntabusaha nkabyira inkagiza urambeshya bikambabaza
ni christopher nkurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ku ijana na kane n'ibice bitatu stay in touch
amasakunda areba neza biragoye kunyumvisha ko hari ikibi wakora
mu gice cya mbere mu kiganiro tugiye kuganira ku kugira icyizere cyo gukomeza kubaho ku babana n'ubwandu bwa virusi itera sida hussein ikibazo ni kimwe twifuza ko abakunzi bacu baza kudusangizaho ibitekerezo ese gukura amaboko mu mifuka agakora byakongera icyizere cyo kubaho ku muntu ubana n'ubwandu bwa virusi itera sida tubahaye ikaze nanone muri iki kiganiro hariho ibiboneka ibyo wabibona ibidafatika ntiwanabifata usibye kwiboneza cyane nk'uko aboneye twirinda ibiboneka n'iby'igihe gito mu buzima burya buri muntu agira inzozi z'ibyo yifuza kuzageraho bigatuma akorana umurava kugira ngo azakabye izo nzozi uramutse umenye ko wanduye virusi itera sida hari icyo byakwangiza ku nzozi zawe wifuza kuzageraho mu buzima
kubera ubwandu bitewe n'uko mbuzi cyangwa mbwumva ntacyo byazitira gusa wenda hari umugambi uba ufite ukajya- ugahita uwuhagarika gake ariko ntacyo byazitira
nabyakira nk'uko bije byaroroshye urivuza ufata imiti ubuzima bugakomeza
narapangaga ko nzakora ikintu mu myaka iyi n'iyi nkayipangira nk'igihe kirekire nk'imyaka makumyabiri ku kanya ngo mbita mbarira hafi ubwo ntabwo naba nkibipanze
ntabwo byabura kubangamo gato ariko nanone eh, biterwa n'ukuntu uyakira ariko ngewe mu by'ukuri numva ndwaye ahubwo byantera ingufu zo kuzakora kiye kugira ngo mbashe eh, kwiteganyiriza no kuzabasha kubana nayo neza nakomeza nkabana nayo ahubwo igihe nzaba nabashije kugera kuri za nzozi kandi nanafite ya sida yagaragaraga nk'impamvu ishobora kunca intege ahubwo bizaba ari ubuhamya burushaho kwiyongera ikiganiro ejo mugikurikira buri ku cyumweru isaa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu mu rukerera saa mbiri n'iminota itanu za mu gitondo ndetse na saa kumi n'imwe n'iminota itanu z'umugoroba uramutse umenye ko umunsi w'urupfu rwawe ari ejo wabigenza utira ijoro wadekira mu mahoro cyangwa warira maze ugahogora ukareba ukabona ukibuka ko iby'isi ugiye gusiga byose ari byiza burya agakoko gatera sida kandura mu buryo bwinshi butandukanye gusa benshi mu bantu iyo basanze baranduye batakaza icyizere cyo kubaho bakigunga bakumva nta kintu bakora mu buzima ese hussein kwandura agakoko gatera sida niryo herezo ry'ubuzima buri wese afite uko abyumva nk'uko urubyiruko tumaze kuganira rwadutangarije byinshi yes abakunzi bacu rero dukomereje ku buhamya bukomeye mu nkuru y'umusore wavukanye ubwandu bwa virusi itera sida ariko kugeza amagingo aya afite icyizere cyo gukomeza kubaho kandi amaze imyaka isaga makumyabiri n'itanu abana n'ubwandu iki ni ikiganiro ejo
namenye ko mfite ubwandu bibiri karindwi uyu ni erike dukunda imana umusore w'imyaka makumyabiri n'itanu atakubwiye ko abana n'ubwandu ntiwabimenya na gato nyamara ubwo yari afite imyaka cumi n'irindwi y'amavuko nibwo yabimenye uyu musore yarihebye yitakariza icyizere ibi ahora abyibuka nibwo natangiye kuvuga nti ubuzima bwanjye burarangiye ku muganda bayo nkushyiraho akadomo kwiyakira byaramugoye ariko arabishobora nageze ku ishuri ngewe nakinaga basiketi na futuboro ngera ku ishuri ndavuga nti oke ntabwo mbihagarika njya muri basiketi njya muri futuboro mva muri futuboro njya mu yindi mikino gukina amateatire amakomedi what- byose ni ukuvuga ngo nagiye muri akitifite zose zishoboka rrp urugaga rw'abana n'ubwandu bwa sida mu rwanda rwamubaye hafi mu bihe bitari bimworoheye na gato uyu ni muneza silivi uruhagarariye yagerageje kuzajya aza tukajya tumugira inama ko twari dufite abantu bashinzwe kansoringi aha ngaha bakajya babaganiriza bumva ko ubuzima bwabo bugomba gukomera tutagomba kwiheba kuba eric abana n'ubwandu bwa virusi itera sida ntibyamuje gukomeza amashuri ye dore ko arangije kaminuza muri uyu mwaka iyo abivuga ubona akanyamuneza ku maso ndetse n'ibyishimo bimusaza muri uno mwaka wa 2016 nakoze graduation mu kwa karindwi kwa roventinef kwa karindwi urumva mbona ibintu kuri njye biranezeza iyo muganira ntiburira gutebya dore ko ari umunyamashyengo nkeka ko urandeba duhuye mu nzira ntiwabimenya nje gusana mushiki wawe mu urumva rero ni byiza ko nabo bumva yuko ubuzima bukomeza bakumva ko isi itarangiye kandi noneho ikindi icya mbere gifasha mu buzima no gufata imiti neza yumva ko nta tandukano riri hagati ye n'abandi dore ko mu buzima bwe afite inzozi nk'urundi rubyiruko yifuza kuzaba umunyamakuru ndetse no kuzandika igitabo ku buzima bwe ndabizi ko iyo ushatse umeze gutyo ushobora kubyara umwana muzima birashoboka bitewe n'uko mwitayeho kwa muganga cyangwa se wamwitayeho kuko ushobora gusa- gushaka kubana n'ubwana cyangwa se ugashaka kutabana na bitewe n'uko nawe akwemereye nazaba umupapa mwiza nkakorera igihugu birumvikana kandi mfite imbaraga zo kuba nakorera igihugu kandi nkagiteza imbere
ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm
uyu musore ati mfite imbaraga kandi ndifuza gukorera igihugu cyanjye Hussein uru ni urugero rwiza ku bandi bantu babana n'ubwandu bwa virusi itera sida by'umwihariko urubyiruko ntabwo wibeshye na gato reka dukomereze mu rugaga nyarwanda rw'abana n'ubwandu bwa virusi itera sida crispin mu kiganiro na muneza sylvie uhagarariye urwo rugaga aradusangiza byinshi ku byo bafasha ababana n'ubwandu bwa virusi itera sida
tubakangurira kujya mu mashyirahamwe no muri rya shyirahamwe akaba aribwo ritugaragariza ibibazo by'aba bana bafite swata hari umwana uba ukeneye kwiga imyuga cyangwa hari umwana uba ukeneye ku- waba waracikirije amashuri akaba ariho duhera tugira icyo dukora cyangwa waba ari umwana uvuga uti turi abana bibana ni njye mwana mukuru nkeneye kugira icyo nkora wenda akaba ariho uhera uvuga uti reka tumuhe wenda tumutange udufaranga duke agende ajye gukora ashobore kubyo tumwege tu- dufata umwe- umwana umwe nka mugenzi we agashobora akamuganiza akamwereka aho yari ari aho yavuye n'aho ageze ko nawe yabanje kwakira icyo kibazo ariko akamwereka ko ubu ngubu ashoboye kwikorera ko nta mpamvu rimwe yakagombye kugira ngo yiheze mu bantu cyangwa ngo yitinye ko nta kintu ashobora kuzimarira kandi azi ko arirwo rwanda rw'ejo birumvikana ko iyo wihebye eh, bishobora no kuviramo no gu- no gu- kwigunga kwawe kwiheba cya- kwawe niko gutuma udashobora gukora muri ubu udakora rero ntabwo ushobora kubaho utakoze icyo gihe bishobora kuviramo ingaruka nyinshi yamara kwiyakira akongera kumva ko kandi kuba yaranduye atagomba kumva ko ubuzima bwe bwose burangiriye icyo gihe akumva ko akishyiramo nk'umuntu usanzwe agakora viziyo ye agatekereza ati ndashaka kuva aha ngaha ndashaka kugera aha ngaha atitaye kwitekerezaho cyane ko ndwaye ejo ko nzapfa ejo ko nzagera gute hari n'abantu batarwaye babasha- bapfa mbere y'umuntu kandi yaraba- kandi abana na virusi itera sida urubyiruko rugana aha hantu ntabwo navuga ko ari mwinshi cyane kuko urubyiruko na n'ubu ruracyitinya rumwe Eh, ntabwo ari benshi cyane ariko kandi baraza tu- ku buryo tu- tuba- dufite nk'urubyiruko rugera nko mu- nko mu bihumbi bibiri rubana na vih gukorera bagenzi be nabakangura ko urubyiruko rwakagombye kwipimisha bakamenya ko ruhagaze kandi ko rwa- urwasanga rwanduye narwo ruka- rukumva ko ari ubuzima abafite ubuzima nk'abandi ko batagomba gucika intege ko bagomba gukora nk'uko bari basanzwe bakora kandi biteganyiriza ejo hazaza heza cyane cyane ko arirwo rwanda rw'ejo
ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm
amagara araseseka ntayorwe kandi burya kwirinda biruta kwivuza Hussein nkunda ukuntu abanyarwanda basobanura byinshi mu migani uwo ni umwihariko w'umuco wacu crispin gusa nk'uko muneza sylvie yabigarutseho urubyiruko ni rwirinde kandi n'abamaze kwandura burya si ryo herezo ry'ubuzima kuba turi kugaragaza ko kubana n'ubwandu bwa virusi itera sida atari ryo herezo ry'ubuzima ndagira ngo abantu badukurikiye cyangwa urubyiruko batumva ko kubana n'ubwandu nta kibazo kirimo Hussein turakomeza kwakira ibitekerezo ingero ndetse n'inyunganizi aho abakunzi bacu batwoherereza ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri
uramutse umenye ko umunsi w'urupfu rwawe ari ejo wabigenza utira ijoro wadekira mu mahoro cyangwa warira maze ugahogora ukareba ukabona ukibuka ko iby'isi ugiye gusiga byose ari byiza ese wakora iki mu gihe gisigaye umva njyewe icyo nakora ababarira mumeje abagirira nabi bose basaba imbabazi imbabazi y'ukuri mubabarire abahemukiye bose nyuma y'ibyo
ikiganiro ejo mugikurikira buri ku cyumweru isaa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu mu rukerera saa mbiri n'iminota itanu za mu gitondo ndetse na saa kumi n'imwe n'iminota itanu z'umugoroba
dukomereje mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cy'uyu munsi aho tugiye kumva ikinamico nyiramubande Ah, abakunzi bacu bayikunda kubi bityo turagaruka mu kanya dusoza nyuma y'iyi kinamico
duherukana urubyiruko rwihaye intego yo kujya kubwira agatsimba nyirasoronga ngo bazitabire irushanwa ese bagiyeyo kurikira
abije we ko ari wowe wajyaga umenya ibya minyone ko ari wowe mwirirwana ubu- ubu ntabwo uza ahari
ariko ntabwo nabanza aho ari ngo ndeke kubibabwira pe nanjye duherukana mu minsi yashize ahubwo dufatanye tumushake
rwose turafatanya ku mushake ariko ngarutse no ku isiganwa dutegura Eh, ndabona kuba harimo ibihembo wa mugani mm.
bizatuma benshi bitabira sibyo ibyo ko byo Mm. nibyo rwose bazitabira kandi ufite icyizere ko sorunguriya ashobora kwemera akitabira Eh, ahubwo muzi ikibazo twaba dusigaranye ni ukuntu twaba twaratinye kubwira agatsimbanyi kugeza na n'ubu ariko mwaretse tukamuhamagara kuri telefone
Ha, ariko ga ubu wahamagara umuntu kuri telefone ukaba wizeye yuko azaza none utanamuzi koko telefone yo ndi kumva wapi kabisa ariko ngewe ndumva twazahamagara agatsimbanye mu nama ya karabu y'amahoro kandi ubanza yaza
kiduhe rero uramenye utazamvamo oya humura nzakuvamo rwose uramenye utazagira ubwira ko wambonye inaha isoko oya humura humura gasi unyizeye se erega baracyanshakisha Hehe.
Mhm. baracyangeretse da kandi rero aha niho nabonye nabaye nje ngo mbanze numve amakuru Eh, ese mama yusu iyi soko nawe wabonye aho kwisha koko Eh? washatse ahandi ujya washaka ukajya no mu yindi ntara koko aha Ko kiduhe nawe ndavuga ni ukuri
erega ikibazo ni bizinesi yanjye bizinesi simbarira ikibazo Ah, nta muntu nakwizera Eh.
ikindi kandi rero Mm.
imboro zanjye sinapfa kuzimura uko niboneye kose Eh.
erega n'abakiriya kubabona ni ikibazo Eh, siko ntabyo nari nzi.
Eh, biragora Eh.
Eh, biragora cyane Eh, eh, eh, eh, eh, eh.
ahubwo mva wowe rero ndakumva neza dore ubu ngiye kugira ngo uhe imari Ehe.
uyitware munsi y'inkwi unjyanire mu nkambi
Eh, ariko rero ibyo ndabyemeye urumva munsi y'inkwi pe hari uko mva nkubwire sibyo inyungu tuba tuyigabanamo kabiri sibyo ukarangira urumva ko ari umutwaro ngiye kwishyiraho nawe rwose uri gushaka kundya mu mibare Oya, ntabwo ari ukukurya ni ukuri.
oya rwose wandiye Mm.
wamaze Oya, ntabwo ntabyo nabikora pe erega burya ngikoresha bariya bana Hey.
nibwo nibwo nungukaga cyane nkumva ko ari abana ariko ariko nyine aho bagize batya bakankina ubucuyu Hey.
narahombye pe Eh, nyizera rero njye Narahombye nzabikora.
bigaragara.
Hmm?
Hmm? reka rero twumvikane ndakumva icyo kugabana nacyemeye Hey.
ntari bituzagabana inyungu aha gusa upfa kutagira uwo ubibwira oya humura humura upfa kugira rwose ibanga gusa humura rwose none se u- u- u- u- uraza kumbona gute ko kuza kuza nijoro Eh?
ibyo kuko nabyo ntu- ntu- ntubyi- ntubyibazeho Eh.
icyo nzakimenyera Mm.
Eh, reka nanjye mama yusufu ntabwo noroshye Hey.
ntabwo noroshye n'ubone bari kunshakisha Na- nawe narakubonye ntabwo ntabwo woroshye byo ahubwo se kidu ndakumva ko nahuye n'umugore wawe Hey.
akambwira ngo hari amakuru ko waba warafashe akana gato k'agakobwa ngo ngo amakuru ngo nafashe iki ngo mukabamo imvana mu nzu nk'umugore
ayo ni amagambo rwose kare kare Nibyo kare kare kare kare sibyo
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika
sabi karame rero buriya impamvu ushatse ko usigara inyuma ni uko nshaka ko tuganira ku kibazo cya minyoni ye baba we sha abijo uzi ko nanjye maze iminsi ndi kubyibaza koko buriya minyone yagiye hewe ubundi hari umugabo witwa kiduhe wajyaga umushuka ngo azamujyana hanze reka iyi ndetse yigeze no kumusambanya bimugwa nabi cyane jya urabizi se iyi mfite amakuru rero ko ko minyoni ariho yaba ari ayiwe ngo abayo sha abijo amakuru nkayo kankuye umutima koko nibyo urabizi neza koko ko ariho yaba ari cyasabi ndabikeka cyane kandi nabyumvanye n'abandi bantu reka none se ibintu nk'ibyo waretse tukabibwira ubuyobozi ko nta mahoro twaba duharanira igihe mugenzi wacu yaba yahuye nk'akaga nk'ako twarangiza tukabiceceka ntabwo twaba duharanira amahoro rwose tubibwire ubuyobozi vuba oya oya Eh, sabi oya ahubwo njye ndumva ejo twazajyayo tukamenya amakuru neza ubundi tugafata umwanzuro ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika
minyo kuko nakubwiye ko ibya bizahita byakunda ukaba wanze kun- kunyumva kuko ngo ngende koko Eh?
ariko tonto urumva nagenda nkavuga ko nabaga hehe vuga mu nshuti zawe ahubwo wihutisha ibya viza ngendera rimwe ngiye hanze nakubwiye ko sibyo ibya biza rwose bizafata umwanya urumva ushaka kunyumva Eh? uzi ko mvuye isubwe bose babimenye ego babura rwose uva ahangaha Mm, mm. ubu se nahava nkajya hehe ubwo tonto wajya mu nshuti zawe tonto wigira ubwoba yewe nta babimenya bateze ayirusha kereka niba warabivuze indesi wowe ngiye rwose ahubwo bazumva naragiye hanze kuko bazi ko wanshakiraga ngo viza iki bazi ko wayinshakiraga niba hari umuntu ugize ubwaho niba gushakira viza urumva ituvane nonaha ubwo urumva ko ariwe watanze amakuru yego ko byuka se Mm.
byuka ko uyu munsi ntabwo uri burare hano eee uzi ko abantu bose barimo kunshakisha bavuga ngo ndimo kubana n'umwana Yego.
gira vuba se Ah.
munyo byuka Mhm. ese umwana uvuga ninde wowe iyo turyamanye unyumvamo ubwana none se wowe ubundi si imyaka yanjye cumi n'irindwi uranyita umwana uhereye
ariko kanti karame uzi ko yibagirwa vuba ikize kandi urabona naje imbere y'uriya mwana w'umukobwa ngo ni imbabazi koko utamujya imbere Ah, ubwo se uzanga ko muhura kandi ari we watwingingira ribanje ushaka kuhagura urumva bizagenda bite ariko se wibagizwa ko mbabazi ari uwo mu nkambi Hmm? ntabwo uzi ko aribo abantu batumye mba ndi mu byago bimeze gutya koko aha nyamara ngo uwo mugabo ribanje ni umwana mwiza ribanje kandi reka nkubwire gatsimba nutiyoroshya Ntiyoroshya.
umenye ko bikomeza Ntiyoroshya se.
kutugiraho ingaruka kandi zikomeye Are. ariko ko numva mpatira kwiyoroshya wajya ukabwira abo bantu bo mu nkambi ahubwo akaba aribo banyi- banyiyoroshyaho nyumvira ni ukuri none ariko gatsimbanye umugabo wanjye rwose waretse tukagarura irya sambu bigishoboka Hmm? ukemera ugahura na mbabazi akatwingingira ribanje bityo agafata iriya sambu tukagenda tu- tumwishyura gake gake kandi ndabizi ntabwo azabyanga ngaho rero mbwira rero kantengwa uwo mukobwa yavuze ko atazi nta muruhiza ngo yarahatinye abuzwa n'iki se?
urumva ni njyewe uzajya mu nkambi erega nawe wajyayo kase nabitenge
shasheri ntibiba byoroshye pe ariko ikizaba cyose usezeranyije ko nzahora ngukunda sheri Hmm.
narabibonye koko Hmm.
uri imbabazi pe Hmm? uzi ko numvaga ko utazongera kuza kundeba rahira kubera muyomba wawe usoronga shasheri nanjye sinabyemeraga ko urukundo rubaho pe nabibonye ubwo nanjye byambayeho biriya byose bikambaho nkakomeza nkagukunda sheri none se ko washatse ko tuza hano Mm.
ubu ninde wasigaye ucuruza muri botike
shambaba karame butike ubu imeze nk'irimo ubusa rahira sha kwirirwamo ncuruza inzembe papiye mushwari na za bombo bintera agahinda pe ihangane aho bigeze ubu Mm.
ngiye kujya njya kurangura ibitoki ku kiyaga cya munyaga n'ibyo Mm.
shasheri niba ubona hari ikivamo Mm.
nta kibazo kuraje rwose mbabazi.
gusa nikure bizakuvuna rwose ibyo si byo bimvunnye sheri Mm.
mvunwe n'umutwaro w'ukuntu wabasha kwemera Mm.
ukemera ukabonana na papa Mm.
ukadufasha tuvuganira na ribanje kuko papa ubu yicishije bugufi pe yemera ko mwavuga sheri rwose urabizi ko ntacyo nakora ku bwawe sibyo niba papa wawe yaremeye agaca bugufi Mm.
rwose nzaza pe
mbabazi yemeye kuzajya kwa gatsimbanye nyuma y'uko amudutse ngo ni indaya iki kiganiro bazagirana ngifitiye amatsiko iki gice mumaze kumva cyanditswe na bisangwa nganji benjamin bikombe byose by'u rwanda hano mu karere k'ibiyaga bigari
nawe udukurikiye ubaye ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi twandikira ubutumwa bugufi maze ubwohereze kuri izi nimero zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri hussein wakoze ku kiganiro cy'uyu munsi ndagushimiye cyane nanjye kirispe namwe bakunzi bacu ntitwasuza tutabashimiye ku buryo mudahwema kutwereka ko turi kumwe roger nigena niwe wari uhagarariye iki kiganiro naho muri studio mwabanye nanjye hussein kayitare mfatanyije na mugenzi wanjye mizero kirispe mbere yo gushyira akadomo ku kiganiro twabagejejeho uyu munsi twakwibaza tuti ese kubana n'ubwandu niryo herezo ry'ubuzima ese umuntu ubana n'ubwandu yakora iki kugira ngo agire icyizere cyo gukomeza kubaho amagara araseseka ntayorwe rubyiruko twirinde sida dukoresha agakingirizo ikiganiro ejo naho ubutaha ejo